Miladion hijwi y'Amerika ijwi ry'amerika ryikoashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi gutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda gutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kugaruka ku kibazo cy'abanyeshuri b'abarundi impunzi bari muri kaminuza mu rwanda batakaje imfashanyo yo kuriha amashuri bourse mu rurimi rw'igifaransa ni imfashanyo ahanini batakaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri icyo gihe bari nka mirongo irindwi ariko harimo abari mu mwaka wa nyuma w'amashuri yabo imbere y'uko baronka diplome bita lisansi abanyeshuri barashoboye kurangiza amashuri naho ako gafashanyo kari gahagaritswe kuko bashoboye kuronka abandi bagira neza babunganira muri uyu mwaka naho hari abandi banyeshuri bari muri uyu murwi bashika batandatu bahanzwe n'ikibazo cyo gushobora kuriha amashuri kandi ibyo bishobora gutuma badahabwa uburenganzira bwo gukora ibibazo hamwe no kwandika ibitabo by'impera y'amashuri ibikorwa bijanye no kwimenyereza akazi arivyo bita stage mu rurimi rw'igifaransa hamwe no mu bindi byose bijanye no gusozera amashuri yabo mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye clement kimararongo umwe muri abo banyeshuri akaba kandi n'umuvugizi wabo mwiyo neza clement kimararongo turi kumwe kandi na rock bideri ari mu banyeshuri bashoboye kurangiza amashuri naho agafashanyo ka bourse bari barahawe kari karahagaritswe rokebideri niwe kandi yaramuvugizi abanyeshuri b'abarundi b'impunzi biga muri kaminuza mu rwanda muri iki gihe bideri n'umukuru w'ishyirahamwe y'abanyeshuri b'abarundi b'impunzi mu rwanda roger sode ni ukuvuga réseau des jeunes pour la solidarité et le développement mwiyo neza rokebideri
frederic nkundikije ndaramukije abanywanyi b'ikiganiro muri isanga ndabaramukije cyane kandi ndabashimiye cyane kuba mwadutumize kugira ngo tuganire ku byerekeranye n'ibibazo by'aba banyeshuri bahagarikiwe bose detide murakoze murakoze turi kumwe kandi na jean claude nimbona nawe nyine yarangije kaminuza ari mu ikampi impunzi z'abarundi ya mahama mwiwe neza jean claude nimbona mwiriwe mwiriwe amahoro nkaba ndabaramukije jedike nkundikije n'abaremwanyi bari kumviriza ikiganiro muri isanga cy'ijwi rya amerika nkaba ndabaramukije aho bari hose ndabaha amahoro y'imana murakoze cyane murakoze reka rero dutangwe kuri wewe clement kimararungu mutubwira ukuntu muriko mwitegurira kurangiza amashuri kaminuza ingorane canke intambamyi mufite muri iki gihe zifashe gute murakoze cyane kubona izo mwanya nanone mwakoze kubatumira muri ibiganiro muri isanga nari mbanasuhuze nabo bene wacu nyene bakuru ari bakuru bacu twebwe ibibazo dusanzwe duhura navyo ni ibibazo vyo gukora ibizamini vy'amakuru nyene umuntu abajije kwiga canke se no kugira nyene kuja mu mastage mbese n'ibindi bibazo duhura naho vy'imibereho ya misi yose kuko benshi muri twebwe ntano tuvuga ngo umuntu gafite abanyene ari fixe kubera ivyo bibazo vyo kuduhagarikira buruse vyadukozeho cyane muriko mwiga iki muri iki gihe twebwe twiga mu gisata ca laboratoire nka twese batandatu nyene izo ngorane zo gukura agafashanyo ka buruse zifise ingaruka nk'izihe muri iki gihe muriko mwitegurira kurangiza amashuri
ingaruka nini cyane ugereranije kuko bisa ni nk'uko umenga ntabwo tuba turi ko turiga kuko iyo wize isomo bisaba kwita ukora ikizamini ibyo nayo niyo ngaruka mbi ya mbere igaragara ntidushobora kuja mu masare dusoza ibizamini dukore nta nubwo mbese tuba dufatwa nk'uko twize kuko ntabwo tuba tuzi n'ukora amasitaje asoza mbese ari no yayo n'ikindi kibazo n'ibyo n'ibyo ku byo kwandika ibitabo nabyo nibyo bidukora ko cyane ntabwo tuba bitworohera kubera uburyo nyine bifise ubwo buryo nyine ahanini ikindi kintu nacyo kidukoraho ni uko kuntu tubaho uko tubaho mbese ibintu byo kuba bya minsi yose byankenerwa umunyeshuri asanzwe akenera bya minsi yose arara abanyeshuri basabira mbese byadukozeho ku nuze ku buzima bw'umunyeshuri bwose gusa no kumenya bwarahagaze n'ubwo na cyane hari n'ibindi bibazo duhura nabyo mwatekanya gushikiriza urwandiko canke ibitabo muzoba mwanditse kugira ngo musoze umwaka mwateja kubishikiriza ryari ibibazo bitekanijwe ryari bimwe bimwe ntabwo turana hari ibyo bakoze ibyo tutarakora hari n'ibindi makuru ariko ariga turayakoze twategereza kuba twaratangiye kwandika tukagira dispensitation zo mu mibara tuba twaratangiye kubyandika ariko ubuye ntabwo turi mu byo amasitaje nayo izotangura makumyabiri mirongo ibiri z'uku kwezi nyene hasigaye mbese iminsi cumi n'itanu mutegekanya gutora inyishu ivyo bibazo biteye murabona ko uyu mwaka muzoshobora kurangiza amashuri yanyu tubibona neza ariko tuko turakomeza dusaba ubufasha dusaba ubuvugizi ahantu badashobora kudukorera poridwari hariho hose bishoboka yuko tushobora kudukomeza kugira rock bideri mu mwaka uheze twaragiranye ikiganiro ico gihe mwari mufise ingorane nk'izo clement kimararungu afise muri iki gihe hamwe n'abagenzi be batanu ico kibazo mwagitoreye inyishu gute ko mwarashoboye gushikiriza ibitabo byo guheza umwaka mwarashoboye gukora ibibazo eka murashobora no kuronka urupapuro rw'umutsindo ivyo bibazo mwebwe muri mu banyeshuri nabo nyene batari bafise buruse buruse yabo yari yahagaritswe mwabishoboye gute murakoze cane federike kw'ico kibazo mumbajije mbanje kongera kubaramutsa nongera ndamutsa abanywanyi b'ibi vya amerika aho bari hose rero iki kibazo mumbajije ngenda kivuge ubu nk'uhagarariye ishyirahamwe ry'abajene abajene bishyize hamwe kugira ngo bafatane mu nda kandi biteze imbere bita regeso izere hama mu mwaka uheze twari twavuganye ku kibazo cy'abanyeshuri bari bahagarikiwe groupe d'étude na mezo shalom hama kumbure ntibyakunze ko dushobora kubona uburyo bw'uko twabona amahirwe y'uko basubira kongera kwishyura kugira ngo turangize ayo mashuri yacu ariko twagumye dukora peredwaye dusaba ubufasha dutera akamo hirya no hino kugira ngo twumve ko hari umugiraneza yo twumva akadufasha kugira ngo tube twubasha kurangiza ibyo bikorwa byarangiza umwaka w'amashuri wacu kugira ngo tube twurangiza amashuri icyo bita lisansi twaragumye dutera akamo cyane cyane mazi ko twakoze ibiganiro byinshi haba kuri rwa d'amerike bbc mbere ku bitangazamakuru bitandukanye nk'uko rero mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye n'ibiki twaragize imana imana iracibira iratumurikira tubona umugiraneza yashoboye kwishurira abanyeshuri bari muco uwo mugiraneza yise imajensi ni ukwita mu buryo abantu bari mu rutonde rw'abantu bihutirwa cyane kuba bofashwa hafashijwe abantu bari mu mwaka wa nyuma bariko barakora ajya amatwavo dofe detide ariyo aribyo bitabo ubushakashatsi rero yarabashije umugiraneza kudufasha arishurira abanyeshuri bose bari mu mwaka wa mu banyeshuri twavugira harasigayemo abanyeshuri bari mu wa gatatu ari bo baba bafite ikibazo kuko mezo sharome yari yasubiye kubahamagaza kugira ngo ishobore kuba aribo barihira ariko kandi ntibashoboye kubona amahirwe yo kongera gusubizwamwo bongeye gukurwamwo ubwo rero twari duhagurutse na cyane cyane nk'ishyirahamwe tugira abajene cyane cyane kugira ngo dufatane mu nda twiteze imbere abo bagira neza babafashije bogira akamaro kahe abo bandi banyeshuri bari kumwe na kirema kimarungu nabo abo bagira neza barashaka kubafasha impanuro mwoha kirema kimarungu kuri icyo kintu n'iki kuri icyo kibazo mumbajije by'ukuri nosaba abanyeshuri bafite iki kibazo nk'uko twagitanguranye kwihangana tugashishikara gusenga imana ariko kandi dushishikaye kwitura abagira neza batandukanye harimo n'abadufashije batubwiye ko bariko baragerageza barabe nubwo bigoye nimba hari icokunda ariko kandi ntabwo dufite inyishu imeze neza y'uko hari igishobora gukorwa ariko muri byose dushishikaye gusenga imana kugira ngo icinzira dukora na pereziwaye kugira ngo umugiraneza uwo ari we wese yokumva ibiki ko yofasha aba banyeshuri nicyo gituma dushishikara nka regisode izere umuryango w'aba bajene barangira gufatana mu nda no gutezanya imbere kugira ngo umugiraneza kumva ko yofasha abanyeshuri kugira ngo bagere ku ndoto zabo murakoze murakoze jean claude nimbona impanuro muha bagenzi banyu bariko baritegura kurangiza amashuri nizihe bafite ibibazo nk'ibyo mwari mufite mwakwezi murakoze cyane nk'uko mubivuze natwe ibibazo twarabiciyemo umwaka uheze kandi nk'uko bivuze hari ibiganiro byinshi mwagiye mudufasha biratambuka haba kuri bbc haba ngaha ku ijwi rya amerika cyangwa n'ayandi majorinale mwagiye mubona urn itangwa neza n'ibindi ni ukuvuga ngo nk'impanuro twobaha ahanini ni ukwizera bagasenga bagakomeza bafatanye mu nda nk'uko twamye tubikora n'ubwa mbere kuko natwe harageze igihe nk'iki gihe bari mu natwe tumera nk'abiheruye ahanini ariko ku kanyuma tubona umugiraneza nk'uko bigerero yabivuze aratanga kondisiyo aravuga ati ngiye gufasha abantu basigaje iminsi mikeya bari mu mwaka wa nyuma kugira ngo batagwa mu wundi mwaka bari basigaje umwanya muto kuko narijya nibo bari bakeneye amafaranga make cyane paraporo y'abandi icyo twabasaba ahanini no gufatana mu nda hama bakanasenga kuko nk'uko bideri yabivuze amapereduwaye arashishikaye aba dusaba nk'uko yabivuze washoboye kudufasha ariko kugeza iki gihe nta nyinshi iri podisite turaronka ni ukuvuga ngo icyo tubasaba ahanini ni ukwizera no gusenga kuko ntawuzi ko ibintu bigenda ushobora kuronka n'undi muntu adufasha akumva ati reka mfashe bano bana ko ari batanu nabo barabe kugira ngo bashobore gusoza igikorwa bari baratanguye hanini no kubasaba ngo bakomeze kwihangana turazi biragoye cyane ntibyoroshe ni ukugira umutima ukomeye wa rugabo tubasaba ngo bakomeze bafatane mu nda ibihe ntibyoroshe barimo banyizera ko ejo cyangwa hirya y'ejo bishobora gukunda bijya natwe utari na bake cyane bikaba byarakunze ko bishobora gutambuka murakoze cyane jean claude nimbona abo banyeshuri bari kumwe na karema kinarongo bafise ukuntu bashikira bagira neza babafashije hari nko mu gihe kimwe namwe mu mwaka uheze mwari ko murarangiza amashuri nkabo amafaranga yari asigaye gutanga ntiyari menshi cyane rwose murabona ko barafite uburyo bwo gushikira bagira neza cyangwa uyu mugira neza yabafashije namwe nk'uko twabivuze gereroke yabivuze twari turi kumwe tubafasha dukora amapereduwaye n'ubu aho bishoboka twese tuba turi kumwe nabo na kenshi turavugana kuri telefone aho tudodora nabo bashoboye kudufasha natwe twarabegereye ubwacu turababwira ati yamara hari abari inyuma bikomeye kuko n'ubwa mbere bari mirongo ibiri na babiri ariko bamwe baza kubahamagara nabo nyine baragenda kwiyandikisha muri mezo sharome ngo bashobore ngo barabe ko bashyiramo ariko mu nyuma bo baza kubakuramwo ku mpamvu tutazi dushobora kuba twarumvise ngo bakurikiye igari cyangwa mu bengeri ariko nabo turi gukomeza dukora amapeduwaye yabo kugira ngo nabo barabe ko bashobora kuronka bo namba baba bafite aho bashika barabikora natwe ari aho tugera tukabavugira tuti murabe mufashe n'abariya nubwo twe byaciyemwo hari abandi bari inyuma batoyi bacu tugenda dufashanya hagati yacu turacari kumwe tugaruke kuri mwebwe Clement Kimararongo mwavuze ko muriko muritegura kwandika ibitabo ariko ico ni igikorwa gisaba ko muba mwavuganye n'abigisha baba ho umurongo muza murashikiriza ibyo muze kwandika bakaza barabakosora canke babaha umurongo mukurikiza abo bigisha barahari niba batahari muribaza ko naho uboneka mugira neza mushobora kurangiza muri uyu mwaka abo bigisha bo barahari igihe habonetse umugira neza niho byokora ko turangiza uyu mwaka tumaze kwishyura ariko igihe hoho umugira neza atariho umwaka wa nivyo ukunda nivyo ukunda kuko bisaba uburyo kuko hari ibintu usanga ko umuntu akora muri muri laboratoire cyangwa se ibintu vy'amadone aba akeneye kurugusha amadata aba akeneye gushaka byose biba bisaba amafaranga uburyo bw'amafaranga kuri twebwe nyine umuntu atoshobora kuronka vyoroshe ugereranije rero nakubwira ko bitokunda ubuye igihe umugira neza atobabonetse dushobora gukomeza bagenzi banyu batanu muri kumwe bo bavyifashemo gute muri iki gihe hari abo bafise akizera ko ibintu bishobora kuja mu buryo vuba muri abo batanu muri bose nta nubwo n'umwe ntabwo n'umwe afite icyizere na kimwe ko ushobora gukunda kuko tugeranije bose aho tuba twari twavuye mu ikambi y'impunzi ku imama ntabwo bafite uburyo buhagije butuma uvuga umuntu ngo ngo ushobora kugira akiyi agakunda ko atanga amafaranga asabwa nabo byokunda mwavuze ko n'uburyo bwo kuronka ifungurwa butoroshe muri iki gihe muba mu ndaro ya kaminuza mubaho gute ibyo mufungura mu biha gute mushirantahe Clement Kimararungu ibintu byo kubaho byo gufungura umuntu ni bya bintu byo gushyigikirana tuba turi hamwe ibintu ari bibonetse ni ubukonye turi inzu turabisangirira hamwe nyimba ari iki ntabwo nyine ahandi tuba muri make tubaye mu gushyigikirana hagati ya twebwe nyine tubayeho kuba ntabwo tugira umuhantu uvuga ngo turabaye ari fixe ni ibyo byo kurya umuntu ajya rimwe ku munsi umwe igihe byaba bibonetse ni uko nyine
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse kuri mwebwe mu nshiyantahe rock bideri murakuriye abo bandi banyeshuri bariko barashaka baragerageza kurangiza amashuri yabo muri uyu mwaka mu gihe atamugira neza buboneka mu gihe atabagira neza buboneka kugira ngo babafashe izindi mpanuro mubaha n'izihe hariho uburyo bw'uko abanyeshuri bashobora gutangura gukora inyuma y'ibikorwa byabo bijanye n'amashuri bakaronka umutahe canke amafaranga ashobora kubafasha kuriha ivyo bintu byose bikenewe kurihwa muri iki gihe murakoze cyane frederic kuri ico kibazo mu majije nk'umuntu yaraharariye aba banyeshure kuva ibibazo bitangura aba banyeshure ikintu ca mbere jenda basaba kugeza kuri uwo mwanya turiko turavugana nagira ngo ndabasabe kugira ngo bagire ubumwe bafatane mu nda nk'uko n'ishyirahamwe nsanzwe mpagarariye hajezo izere intego yaryo ni yo gufatana mu nda gushyigikirana no gutezanya imbere rero muri bike w'amashakuro nk'uriya bafatanye bafatane mu nda basangire nk'uko natwe bakuru babo babonye twagiye tubyitwaramo mu bibazo twari dufite hano ku byerekeranye n'uburyo icyo kibazo cyabo boraba uburyo bagisohokamo batabonye umugiraneza biragoye cyane biragoye nko kugira ngo uronke imirimo biragoye biragoye mbere ko twese twarashakishije mugabo ntabwo twayibonye ariko hariho igikorwa twari dusa n'abatanguje turabagira inama ko bakora uduproje hama tukabashakira abaterankunga bashobora kubafasha kumbure niba bo bafite nk'agasara do kwafire bakavuga ati ubu tudoshamo umukozi hama udufaranga tuboneka tutwifashishe mu gufungura n'ibindi ariko nabyo ntibiratora umurongo ntituraronka umuntu ashobora kuba yobafasha ni ibintu tuzi ko turirukamwo nk'ishyirahamwe regesob izere turaba uburyo nkunga abafasha bakiga bakarangiza ariko na cyane cyane habona n'akantu koza kabaha amavuta n'isabune no gufungura no kuriha inzu ariko biragoye biragoye nta muntu wica abyizeza abantu biragoye cyane ariko kandi umurundi niwe yavuze ngo akagumye bagumako nubwo bigoye nk'ishyirahamwe rya jeso imbere tuzoshishikara gukomanga aho dushoboye bikunze tuzoshimira imana kuko kumbure n'imana yabiciye inzira mu bindi rero nibaza ko ikintu cya mbere ni ukwita nka imajensi kuko n'uburyo bwo kubaho imibereho buri burabagora muri iyi minsi hari ibyo turi turiyumvirira nk'abahejeje kumbure tukaraba niba hari uwobona igihumbi magana atanu cyaterateranye kugira ngo kumbure nimba ari n'amazi yo kunywa babe buba bayabonye kumbure imana yo bidufashije bigakunda nagombana jean claude rimbona nawe nyine atubwire ibintu yibaza ko abo banyeshuri bashobora kugira muri iki gihe kugira ngo mu kurindira ko haba umugira neza bagira neza babafasha baronke uburyo bwo kwisununura eka baronke uburyo bwo kuriha ibyankenerwa nk'uko mwabivuze uburaro eka ibifungurwa eka bishobotse n'ayo mafaranga y'ishuri hari ikintu ubona bakora hari boshobora gukoresha nk'umwuga bariko bariga bakaja gukora inyuma y'amasaha ibikorwa bijanye n'amashuri yabo nk'uko mubivuze ko natwe tubibona kugeza iki gihe ntitubibona ko ngene washobora gukora kuko kuromyerema bisaba umutahe iyo ibintu bisaba umutahe bisaba ko utegerezwa kuba ufite ayo mafaranga ukimara kuba ufite ayo mafaranga rero birasaba ko utanguza nk'ako ka bizinesi nk'uko bidereroke yabivuze twari twagerageje kuraba ukungene twotegura ukungene abo banyeshuri bari inyuma bakora nk'utumikroporoje bakaza barinjiza makeyi yaba ayo gufungura cyangwa akaba y'inzu kugira ngo nabo bashobore kwisununura ariko kugeza iki gihe ntibiko birakunda neza ariko turashishikara tudodora gusa nk'inama nabagira nk'iki gihe ni ukubasaba ko bakomeza batonda mu ishuri kuko ikigo iyo wakize ntubusa n'utigeza gitonda kuko natwe ikibazo kidushikira twakomeje twandika ibitabo ntawacitse intege ibi turabidepoza aragera ku defanda biranka tugira imana bongera na dezirayini umurongo ntarengwa barabongera tubona birakunze turadefanze hanini nk'inama nabagira ni ukudacika intege ariko nk'ikijyanye n'igikorwa muri kano kanya nta kirashoboka ngo kiboneke ngo ashobore kuja mu murongo bashobore kugira ngo nabo bisununure ngo biteze imbere nuko bihagaze muri iki gihe clement kimararongo kizero ko agafashanyo mwari mufise kahagaritswe gasubira kuboneka kangana iki murizeye ko ako gafashanyo gashobora gusubira kuboneka imbere y'uko murangiza amashuri
icyizere cyo nyine dukomereza muri kwa kwizera nyine turakeka ko turi kubona imugera neza agashobora kudufasha kuko na mezo shalome kuko n'igihe yari yahagaritse twebwe twaswe turazikuza ibintu bari badusabye byose dukora turabyuzuza tuba dukuyemo kuri bo ndibaza bisa n'uko nyine baturitse ngira burundu nkeka burundu kuko ntabwo bwiza baduhamagara icyizere nacyo dufise turafite icyizere cy'uko kandi ukuntu tuza turakorabora na bigeriroke na nimba na jean claude turizera ko bizogenda neza baguma badukomangira hirya no hino turizera ko bizokunda nk'uko nabo nyine byakunze ariko nanone nkafata mu mwanya nanabashimira abo deriroke nimba na jean claude kwiyo inisiyative nyine batangiwe kugira yo kudufasha nyine muri ibyo mw'ubwo buryo nyine bwo kutuba hafi nanone ubu twongeyeho nanone kw'ibyo byerekeye bitewe ko yarabikomojeho ko bariko bariyungunganya bakaraba ukuntu baradufasha mw'iyi minsi izoza ikigarutse ku cyonyine urabona rero ntabwo dufite icyizere kinini cyo kuba hari abadufasha bashobora kwisubirako ariko mugabo icyizere cy'uko abandi nyine umwanya wo ushobora gukunda niyo mpamvu tuguma dukomeje tuja ku ishuri tunandika tujye tubikora kubera icyizere dusa gushobora gukunda clement kimarungu abo banyeshuri bose bandi batanu muri kumwe muri muri kaminuza imwe muri ko mwiga bimwe
kaminuza imwe turimo twubwiye turiko twiga bimwe turi wese turi muri biomedical laboratory science tugarutse kuri mwebwe mu nshinga ntahe roke bideri hari akizero canke vyoba bishoboka ko nka kaminuza barimwo ishobora kugira umusesekara igafasha abanyeshuri kugira ngo ko bagije amashuri kure nabo nyene bashobora kurangiza hari nk'agafashanyo nk'ako namwe muba mwararonse murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije by'ukuri inesi ruhengeri batubereye ababyeyi by'ukuri ntawo biteha ntawovuga ko batadufashije baradufashije cyane cyane mu buryo buboneka by'ukuri baradufashije rero mu buryo badufashije badufashije kuduha amahirwe kumbure yo gushishikara dukurikirana ibyigwa dukora ama egizame twandika ibitabo byacu bikosorwa bihanganiye iminsi twari ko turatinda turi ko dushakisha umugiraneza cyangwa se uburyo bwo kuba twobasha kwishyura amaserivisi cyangwa se ibikorwa twahabwa na kaminuza rero turize ko uwo mutima abayobozi cyangwa se ikigo cya inesi ruhengeri cyari gifise muri icyo gihe n'ubu bazongera kugira mu kwihanganira bene wacu kugira ngo kumbure dushishikare nk'abayobozi dufatikanyije n'abayobozi bahagarariye abo bahagarikiwe muri aka kanya tuvugana kandi tunafatikanyije n'abayobozi b'ishyirahamwe regeso izere kugira ngo kumbure dushishikare gukora pereduwaye ubusabe hirya no hino aho dushobora kugeza kugira ngo kumbure abo banyeshuri nabo babone amahirwe yo kuba borangiza amashuri yabo cyane kuko amafaranga akenewe atari menshi gusumba ayo twe twari dukeneye nicyo kintu cya mbere kiduha icyizere kumbure ko tuzobona umugiraneza ashobora kubashyigikira tugasaba abayobozi ko bubafasha bakiga hama bagashakisha uburyo bakishyura ibyo bagomba kwishyura
murakoze jean claude mbona mwoba mumaze kugira inama abo banyeshuri batandatu bariko barashaka kurangiza amashuri yabo muri uyu mwaka mwaba mumaze kubagirira inama yo kudodora hose bakaja no ku bayobozi ba kaminuza murakoze cyane kubagira inama ko kudodora ko twaragerageje kubikora turabibabarira ariko hanini icyo tuzi cyo amashuri tuba twiga ko ni pirive kandi pirive tugerageza kwishyura amafaranga si nka leta leta ushobora kwiga umwaka wose ukayishyura umwaka wese ariko ni pirive ino bishyura ku mataranshe iyo utishyuye kuko ubwa mbere twe batureka ubwa mbere yari mezo sharome niyo yishyura ko hari ibyo tutari bwumvikane ko tubereka ko mezo sharome ishobora kuyishyura ko dedere nayo kirafatwa ariko icyo gihe barashoboye kutwihanganira twebwe turakora amagizame batubanira ku bijyanye no kudefanda ibitabo ariko nabo nyine twari twabagiriye inama ariko sinzi ko bashobora kuba baragiye ngo bashobore kuba nyinshi babaha ariko nibaza ko babegereye bakababera ababyeyi ibyo bari byiza ariko tugiye kuraba ishusho twobiha abari pirive biragora cyane kuko kenshi baharura ku mataranshe hari amataranshe umaze utarishyura bakubwira ati wewe ugiye ku ruhande ko duhemba abarimu nyuma y'ayo mafaranga tubahemba mu yo muduha ariko icyo bari cyiza mu gihe nk'ubuyobozi bwa inesi babifata mu ntoki bukabafasha kuko icyo twizera neza ko uko byakunze abantu twarenga mirongo ine na batanu bagashobora kurangiza abantu batanu batandatu nabo ibyabo turanizera neza ko nabyo umwanya n'umwanya igihe byotora umurongo murakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika gende mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murakoze eh, karima kimararungu hariho amashyirahamwe kenshi na kenshi ahora afasha ah, impunzi kuronka akarusho cyane cyane ko kubandanya amashuri ya kaminuza ah, amashyirahamwe tutarinze kuvuga amazina ariko ayo mashyirahamwe ariho hari utwigoro muba mumaze gukora muri iyo nzira Eh, ahenshi umuntu aramaze kugira ku kwigoro nyine two gusaba ariko ntabwo turaronka ibi- ntabwo baba baraduhakanira baratwemerere nyine bavugira ngo utegereze ugategereza igihe nyine kitari igiterumine kitaba kinazwi ariko hagati yaho icyo waruse ari kibajije ubajije roke na claude cyo kuvugana n'ikigo ikibazo twe dusa n'ibifite ni ikirenga ampekati ku mwaka ushize baratwemere turasoza umwaka ariko muri uko gusoza umwaka hari twari twapitaniyemo hari hari amafaranga tutishyuye ya ya- y'igice kimwe ndetse igihembwe cya nyuma ntabwo twishyura kubera bari baduhagarikiye bose Eh, kandi baratwihakana turasoza umwaka ariko ntibyavuye bikunda ko bageze tubona mu muntu ngo abone ngo aramukuntu ayishyura niho byagiye Eh, ariko usure kuka kuvugana n'ubuyobozi bw'ikigo ngo kuri icyo kibazo eh, bakubwira bati banza wishuramo bakubwira bati mubanze wishuramo ya mbere hama umubare kuvugana niho ihari izo niyo bariyeri ni niniya umukozi uhura nazo duhura nabyo kugira ngo tube ikibazo cy'uyu mwaka n'icyo ku mwaka ushize kitagira nacyo ari ikibazo gikomeye jean claude nimbona hari utwigoro two ku- kwegera amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha mu gutanga akarusho ko kubandanya kaminuza nk'abo banyeshuri baba bamaze kugira hari amashyirahamwe mubabwira boshobora kwegera bakaraba ko boronka bagafashanya Eh, premierema nk'amashyirahamwe mpuzamakungu kugeza iki gihe biragoye Eh, nka hasere eh, nk'uko twebwe eh, ubwa mbere eh, yigisha kugeza muri sogondere iyo haje haje imi- haza imishinga itanga izo buruse kandi iyo umaze kuba watanguye ugeze hagati kenshi biragora gusigurira umuntu ngo naringeza ariko hari bamwe twari twagiye tudodora nk'uko clement yaje kubivuga bamwe bakatubwira ati mwihangane mutenyenye musenge ko turagerageza natwe urabona hacatamwo na bino bibazo bya kovide byagiye bijamwo urumva bica bikomera ariko tugenda tugerageza hamwe habiri tubaza bakatu- bakatwizeza ko ari ugusenga ariko ku mashyirahamwe mpuzamakungu amwe amwe atarayaza nka mezo sharome cyangwa za dafi zikora imishinga ziyishishije muri hr biragoye kugira ngo ushobore kubona uwundi yoguhera wari usigaje umwaka umwe udaciye kumugira neza hakurya natwe biba byarakunze akavuga ati reka ndabafashe murangize ntimuciye hagati aho mwari mugeze Je- jean claude nimbona namwe kuri icyo kibazo nyine ah, amashyirahamwe ubwo rwaruka ruriko ruraheza amashuri gu- kwitura ni nk'ayahe yobafasha cyane cyane impunzi abantu batishoboye kugira ngo barangize kaminuza aho ushobora kwitura ah, hanini urabona twagiye tubikora turitura za diaspora bamwe ubwa mbere ko twari igitigiri kinini hari abagiye babona batinya igitigiri cy'amafaranga ariko ubu byaragabanutse Eh, niyo mpamvu bamwe twagiye turabaza hari bamwe batubwiye ngo mutenyenye gato turiko turabikora kwihuta Eh, hari nabo twabajije kuri ico kijanye n'imishinga bamwe baratubwira bati mube murayitegura Eh, hanini nabo twagiye turabaza abagenzi yaba umurundi abahariya cyangwa undi muntu twumva ashobora kuba afite nk'ishyirahamwe risanzwe rigira neza ariko bamwe baratwizeza ariko ntibatubwira igihe iki n'iki n'iki n'iki ariko bobo umwanya uri kurabajana ntuhagarara kwiga baguma biga naho nyine bica bigoranira ariko bose baduha umuhango ntawe utwizeza neza kirakunda bose bavuga ati ni ugusenga rindira ugategereza kubera ko nta kintu uri bwikorere utegereza kurindira uko nyine baba bakubariye Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe clement kimararungu ikintu mwifuza ko nk'umugiraneza cyangwa abagiraneza muba bariko barumviriza iki kiganiro reka umuntu wese afise uburyo bwo gufasha ikintu mwifuza ko yomenya cyane cyane ku byerekeye abo banyeshuri batandatu bariko baragerageza kurangiza kaminuza muri mwaka aho ku iryo shure inese ruhengeri ni nk'ibi ikintu mwifuza ko abo bantu bose bomenya ni nk'iki ikintu twifuza ko bamenya ni uko bamenya ko icya mbere umuntu ariko nk'uko nk'uko bisanzwe dabo ikindi kintu ni uko bamenya yuko tutariko tubijyana na karindiriye akademike nk'uko byatwibaza urugenda kuko hari ibintu ibikorwa bimwe usanga tuba tutemerewe kuko bitewe n'uko tutarishura ikindi kintu nabo bamenya nicyerekeye uko bamenya amakonji uburyo uburyo tubayemo yuko ari ibibazo nyine yuko ibintu by'imibereho ya minsi yose cyangwa ibikoresho by'umunyeshuri umuntu akenera atabironka n'ibindi bintu ikindi kibazo nanone nibagiye n'ubwo gikomeye ni ikibazo cyo kwivuza nacyo ari ikibazo bisa n'igikomeye kuko ntabwo kare twara dufashwa kuvuzwa na bizo shalom ariko umuntu agira ikibazo cyo kwivuza ubuye ikintu ikibazo nacyo nyine gikomeye umuntu adashobora kuronka ukuntu kwivuza sampu ijana ku ijana umuntu yivuza ijana ku byoroshe muri make ni muri ibyo nyine twifuza ko bamenya cyane namwe kuri icyo kibazo nyine mushyira ntahe rock bideri ibyo abanyeshuri barimo mwararukiye mu mwaka uheze ikintu umuntu yotereza kumenya ubwa mbere na mbere ikintu nkoramutima nk'umugira neza abagira neza cyangwa abantu bose boshobora gufasha muri icyo gikorwa ikintu mwibaza ko mwubabwira muri iki gihe n'iki
murakoze cyane frederic nkundikije ikintu ntushikiriza cyane cyane ku kibazo umbajije ikintu abaterankunga cyangwa se umuntu wese w'umutima w'urukundo ariko aradutega amatwi yo kumva nk'ibibazo twabayemwo nd'umuyobozi nagiye nkurikiranya hafi cyane cyane nk'uko nagenda bivuga murabizi abarundi nibo bayamaze guhakora mu nda kandi amagara araseseka ntayogwa urumva umunyeshuri niba ari mw'ibyo bikorwa byo gukurikirana inyigisho za kaminuza ziwe arakenera gufungura arakenera ahaba arakenera ubuvuzi kugira ngo kumbure yige ari afite amagara meza ari en bonne condition ari mu bihe bimeze neza bimworohereza kugira ngo akurikirane inyigisho ziyo za kaminuza rero by'ukuri icyo kibazo turazi ko gihari cyane kuko natwe tubirimo twahuye n'inzara ikomeye na cyane cyane yatumye umwimbu umwimbu w'amanota ugabanuka cyane ku rugero rugaragara kuruta amanota cyangwa se umwimbu w'amanota twabona mu myaka yindi yari imbere rero by'ukuri nk'uhagarariye urwo ruhu nani kugwaruka kwiteza imbere no gufatana mu nda ni uko umugiraneza wese yotwumva yoraba akagira impuhwe agafasha ababini wacu bari muri ibi bibazo na cyane cyane mu buryo bwo kwishyura ayo mafaranga kugira ngo batinjira mu yindi myaka kuko burya imyaka na bibiri kirabafata ariko kugira ngo bashakishe baje mu bundi buzima na bone bagire iyindi ntambwe bateye na cyane cyane mu kubafasha mu buryo bw'amagara mu buryo bw'imifungurire no mu buryo bw'imibereho mbese muri rusange na cyane cyane bita no ku byo kwishyura kugira ngo babashe kurangiza nk'uko natwe twagize imana tukabona umugiraneza tubaye hafi tukabasha kurangiza ari nacyo gituma dufite ibyizigiro ko nabo kumva bashaka kubona umugiraneza abafashe natwe uwadufashije ariko n'uwundi yoza na cyane cyane ko ari bake kugira ngo abafate mu mugongo barangize kuko nibo burundi bw'ejo nibo si ejo bashaka no gufasha isi mu iterambere ritandukanye murakoze cyane murakoze jean claude nimbona ibyo abanyeshuri nka clement kimarungu n'abandi bagenzi be batanu barimo n'ibintu mwaciyemo ikintu mwibaza ko cyotuma umuntu wese afite uburyo afasha coba nk'igihe ikintu abantu bose bafite uburyo bwo gufasha bufasha mu babwira bakumva bigatuma bagarukira abanyeshuri n'iki
icyo ntushobora kubabwira ni uko abanyeshuri bageze igihe barababaye ubwo umunyeshuri yarasanzwe yavuye mu nkambi y'impunzi akaza kwiga ni ukuvuga ngo imibereho yiwe iri hasi cyane kuko niyo ariko ariga atabona tejo nzokora egizame urumva arababaye cyane kandi ikindi nacyo nk'icyo nshobora kubwira umugira neza ni uko benshi twagiye twitura bagiye babona turi abantu benshi bagacinya igitigiri kibagwiriye mu gihe cya kovide ni uko bashobora kubafasha kubera ko ubu abantu batandatu ikindi nacyo kwishyura basanzwe bishyura mu mataranje bakabafasha bakabanza bakabafasha kwishyura taranje za mbere kugira ngo bashobore gukora amayegizame batakoze kugira ngo nabo bashobore kuva mu kangaratete barimo kuko muri iki gihe barababaye cyane umwaka ni munini batanguye kwiga guhera mu kwa mbere ni ukuvuga ngo ubu turi mu kwa kane ibyo bamaze kumara ni byinshi cyane naryo bobo mu gisata cyabo cya bayomediko kenshi amakredi agenda ari mirongo ibiri ibiri ni modire biga usanga kabisa ibyabo amakuru ari kwihuta cyane bikagorana kumwe n'ubwo byoboneka bitinze ukuntu azoshobora kwirataba nasaba nk'abagira neza kugira ngo babafashe barababaye cyane ubutabazi bwihuse bwa mbere kugira ngo bafumure babafasha banze bishyure na taranshi nka zibiri za mbere kugira ngo bashobore gukomeza biga kugira ngo n'ikigo gishobore kubona ko bagize n'ako kigoro n'ubwo bujya kugisaba berekana ko hari aho bashoboye kugeza murakoze cyane murakoze muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda clement kimararungu byari bitekanijwe ko murangiza amashuri ryari muri uyu mwaka murashaka kutubwira ukwezi n'umunsi muri uyu mwaka byari bitekanijwe urabye kuri karindiriye akademike y'ikigo ivuga yuko itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri tuba ari uwo munsi wa nyuma wa graduation urabye kuri karindiriye akademike y'ikigo atagiye ndetse n'uyu munsi nyine tuba turadusoje amashuri ndabona mugifise nk'amezi ashika nka nk'umunani canke indwi urumva rero nk'uko bavuga mu kirundi nta uritera ingata ritararenga ariko mu gihe naho nyene ivyo vyose aho twizera mufise ko hashobora kuboneka umugira neza hashobora kuboneka ubufasha mu gihe ivyo bitaboneka uwundi mugambi mufise n'uyuhe n'ivyo twokwita plan b iyindi plan dufite nyine turabaye dutegereje gatoya ko ishobora gukunda igihe tuba dufite plan b nuko twashobora kuja gusesipana umwaka ko nibyo ukunda kuko ubwira usesipana uhagarika umwaka biba bisaba hari ibintu biba bisaba kuba kuba uwujuje bisaba kuba udaheraniye ikigo n'ikintu na kimwe nibyo bishoboka ariko naho ibyo biba bisa nk'uguheba n'ikindi kintu nacyo ni n'umuntu ni uko azoca ibirondera ukuntu yiyungunganya nk'urwonyero niyo rizondo imbeje kwa solidarite imbeje tuzaguma tubatera akamo dutanguza imitara mito mito umuntu aje mu buzima busanzwe ko ibikoresho bizoba bisibyanze niyo plambe yego tukiri kuri mwebwe nyene kirema kimararungu turazi ko mu bihugu biteye imbere abanyeshuri kenshi na kenshi usanga bafata n'amadeni bagashobora kwishyura batanguye gukora ivyo ni ikibazo gisa n'ikitoroshe ku bantu basanzwe ari impunzi ariko ico cobari ciyumviro mumaze gushira imbere mukaraba ko vyoshoboka ivyo birashoboka ariko igihe usanzwe uri mpunzi nta bibazo bisanzwe byose ko waguhaye ideni ngo ryo ugiye kwiga niyo donc ufise intuze ntabwo bikunda kenshi cyane ufashe ideni ngo ugiye kwiga bikuza ubundi bwobwo byaba ari bikunda iyo ntabwo twari kurinda kuja vuga ngo tuje gusaba intuze twari kubikora nyine tukaja kwiga tugasaba tukazogishura tukazorambusa apre ariko ibintu kubera ivyo twatanze bidashoboka bidakunda ntabwo ubwo burenganzira kuba ndetse buza n'ubwemerera jean claude nimbona mu gihe akizera ko hashobora kubona abagira neza imfashanyo yotuma abanyeshuri barangiza umwaka wabo neza w'amashuri bakandika ibitabo ikaba bagakora n'ibibazo mu gihe ibyo byose bitoshoboka ikintu mwohanura abo banyeshuri batandatu ni nk'iki impanuro nobaha ni uko kwihangana kuko ntako tubona byogenda kuko nk'uko kirema yabivuze hari ibisabwa ubu baheranye amafaranga agera ku bihumbi majana abiri na mirongo itanu buri umwe umwe y'umwaka uheze gucishira kw'ayandi y'ubu ni ukuvuga ngo uziswanda ko ntibikunda ni ukuvuga ngo ikica kiza hacaza uguheba kandi iyo bahebye nubwo bonagaruka bazakubwira bati wewe urishura bya bihumbi magana abiri na mirongo itanu wongere ushyire ko na minerivare y'umwaka wose kugira ngo ushobore kuronka dokima n'imwe yo kuri icyo kigo ni ukuvuga ngo icyo gihe nk'ubwanjye uko nubasaba ni ukwihangana nka kwa kundi ngo ko zivugijwe niko zitamba ariko tukabasaba ko nk'uko kema bivuze hakazoba ukundi tukazakomeza tudodora nimba ari udushinga duto duto twotanguza hama bakazogaruka bakavuga bakabwira ikigo ati y'amafaranga yanyu twayabonye ushobora kutureka dukomeze kubera ko narya bazuba barize amakuru amwe amwe kizuba gisigaye haca baza bakora ama egizame hanini nko kubihanganisha nta kindi mbona ntushobora gukora ku bwanjye ikiyumvira cy'uko abanyeshuri bashobora gusaba nk'amadeni cyangwa ideni muri banki kugira ngo baze bishyure batangira gukora kigariki jean claude nimbona ego kuri icyo muvuze kijyanye no gusaba amadeni promyema ngaha bifite amakondisiyo basaba kandi biri impunzi promyema nta ngwate uba ufite nta roni ushobora gutanga nta mutungo n'umwe ushobora kwerekana y'amafaranga yanyu ntayabonye ngiki icyo nshoboye kwishinganisha ni ukuvuga ngo biragoye kugira ngo baguhe ubwo bufasha kuko iyo uri impunzi hari icyiciro ubarirwamo bisigura ko ubufasha bwose uba bugenerwa ahanini na hasere cyangwa n'ayandi mashyirahamwe agiye agacishamwo inkunga muri hasere nyine hamwe ikabivarida biragoye kugira ngo bashobore kuguha iyo ngurane mu gihe uri impunzi roka bideri tubabaze namwe ikibazo cy'ukuntu umugambi nk'abanyeshuri bo barafata kugira ngo mu gihe ibintu byose bizeye ko byoteba bikaboneka ku munota wa nyuma bitaboneka aho twavuga abafasha abagira neza mu gihe ibyo byose bitoshoboka ku bwanyu ubona bakora iki murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubajije ngerageje gusa n'ucishura mu buryo bugaragara butahuritse nibaza ko kumbure nk'uko twashishikaye tugenda tubivuga icya mbere ni ukwihangana tugafatana mu nda hama bidakunze ko bashobora kubona uwo muntu abafata mu mugongo kugira ngo kumbure barangize amashuri yabo nibaza ko niya dushishikaye gukora ni bya bikorwa byo kubashakira uburyo babona umuntu abafasha kugira ngo bakore utumikoporoje dutonya tubafasha kuronka udufaranga two kugira ngo barakurubo kuyungunganya babe boshobora kwishyura ariko icyo si cyo nka hegesosi izere tuhagaze ko cyane dufite icyizere cyane rwose kuko hariho abarundi b'umutima hariho mbere abantu benshi batandukanye ku isi bafite umutima w'impuhwe bazumva iki kibazo cy'ababajene aba banyeshuri ni abanyeshuri ariko bari mu muryango w'abajene kumbure nabo bakeneye kuzobona akazoza keza bagateguje ubu buryo bwo kurangiza imyigire yabo ya kaminuza rero by'ukuri turizeye nko muri hegisode izere ko kumbure tugiye gukora izo pereduwaye tubishishikaye cyane kandi ko kumbure dushobora kuzobona ubafasha ariko atabonetse ikintu cya mbere ni ukwizera hama tugashishikara kuraba uburyo twigira hamwe ibibazo byotorerwa umuti biciye muri regeso izere dufatikanyije nyine n'abo banyeshuri bose biga kugira ngo turabe kumbure ukuntu bogera ku ndoto zabo bafise kugera kuri kazoza kabo keza murakoze murakoze turukiye kuri iryo shyirahamwe nyine regesode izere amushyirana heroka bideri yoba rimaze gutorokanya umutahe woba uragarukira bamwe muri abo banyeshuri murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubajije iryo shyirahamwe regesode izere ni ishyirahamwe rifasha abajene mu buryo bwo kwiteza imbere no gufatana mu nda ariko kandi ritarakomera cyane ritarakomera ku buryo bw'uko ryoba rifise imitahe uburyo rimaze kwegeranya kuba ryufasha cyane cyane abanyeshuri bari mu makinuhuza kubera ko usanga biba bisaba uburyo burebure ariko nk'uko turiko turakora kandi ibikorwa bisaba kuba ufite uburyo bwinshi ahubwo bisaba kuba ufise umutima ukunze ibyo uriko urakora kuko rero ubu umutima tuwufise turizeye ko kumbure n'ubwo iri shyirahamwe ryacu muri aka kanya rituba rifise ubushobozi bwo kuba ryofasha abo banyeshuri mu kwishyura amafaranga ariko ryofasha rigatera akamo rigaca mu nzira zindi zitandukanye tukanasaba tukandikira n'ayandi mashyirahamwe tukaraba n'indi miryango mbere tukaraba kumbure ko twabona umuntu yoshobora afise ubushobozi bwo kuba yofasha abo banyeshuri kugira ngo babashe kuba borangiza icyiciro cyabo cya kaminuza barimo murakoze murakoze mwavuze ko ishuri barimo ines ruhengeri ni ishuri ryigenga ishuri ridashoboye gufasha nk'abanyeshuri bose baba bikeneye ariko nashaka mu kurangiza ikiganiro mushirantahe kirema kimararungu mugira akamo muteye nk'abarongozi b'iryo shuri baba abarongozi akademike kandi ari aba finanse bose n'abaraba ikiga cy'ico kigo nashaka mubatera akamu akamu mubatera ni nk'akahe kubijanye n'ibibazo murimo muri iki gihe ikibazo no ingendo nk'akamu nobatera nyene ni nuko kuduhamagara kudutera agatege bakaduha bakadufasha mu kuduha uburenganzira bwo gukora ibizamini ibizamini tukaba turakora anatanza yuko ubwo buryo buboneka tukagera kuri tukagera kuri bitume hamwe n'abandi banyeshuri anatanza yuko amafaranga aboneka cyangwa se binakunze n'ubwo akaboneka muri iki gihe bakadufasha tugakora tukarangiza n'ibyo bintuzeya ndetse umuntu umuntu akazoza kwishyura nyuma yaramaze kugira nyuma yaramaze kuva mu buzima bwo ku ishuri amafaranga uzayishyura nyuma numva abishoboka tugira icyo cyizere numva aribyo cyashoboka genda ndariko kamuta namwe rock bideri akamumotera abarongozi b'ishuri kaminuza ines ruhengeri ni nkakahe ku bijanye n'ico kibazo c'abanyeshuri batandatu murakoze cane nka hajesode izere ico twosaba abarongozi ba kaminuza ya ines ruhengeri na cyane cyane ko nari umuyobozi mu gihe twari dufite icyo kibazo batubaye hafi cyane badufashije nagira ngo ndabatere akamo ndabasaba by'ukuri kugaragariza umutima w'urukundo abo banyeshuri bari muri icyo kibazo na cyane cyane ko ataruhara rurerure bakigizemo kumbure mu kuborohereza mu kubafasha kugira ngo kumbure babashe gukurikirana inyigisho zabo n'uburyo bw'imyandikire y'ibikorwa birangiza amashuri twavuze ntwara kandi aka kamo by'ukuri bazokumva nk'ababyeyi bakagira icyo bafashije urwaruka rusanzwe rwiga ku kigo babereye abayobozi murakoze murakoze jean claude nimbona n'akamo motera abayobozi ba ines ruhengeri akamo notera nk'abarongozi ba ines rurengeri nako gufasha abanyeshuri kuko narya basanzwe abadiserukira imbere y'amategeko n'abahora barirongoye barirongoye n'ubu n'iki gihe ari abakozi b'imana hanini no kugira umutima w'impuhwe nka wa musamariya kugira ngo bashobore kubafasha bakore ibyo bizamini kuko natwe baradufashije batazi ngo ejo biragenda uku birangira abanyeshuri bagera muri mirongo ine n'umunani babishyuye abonetse ayabo nko kubatera akamo kugira ngo nabo babihanganire muri ibi bihe barimo bitoroshe kuko ni igisika cyababwiriye ko nabo nyine batabyiteguriye nk'abanyeshuri hanini kwari kubasaba kugira ngo babihanganire bagaragaze umutima w'urukundo nk'uko babyerekanye ku mwaka uheze kugira ngo n'ubu bashobore kubafasha nimba ari bishoboka baze bakume babahagarikira igihe cyo kudefana nk'uko natwe babikoze twizera ko icyo gihe kitogera ubwo bushobozi butabonetse hanini kuko iyo usenga urizera kuko natwe nitwe tuzi ngo bizogenda uko ariko byarashobotse hanini no kwizera tubizeza ko imana iri kumwe natwe jean claude nimbona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo y'ijwi ry'amerika kuri iki kibazo nkoramutima cy'ubukene bw'uburyo bw'abanyeshuri batandatu b'abarundi b'impunzi kugira ngo bashobore kurangiza amashuri yabo kaminuza na burya bari mu mwaka wa nyuma mwakoze turabashimiye cyane natwe nk'ijwi ry'amerika ku kanya mudasiba guhugwaruka ndetse munadufata mu mugongo mu bihe bitoroshe abanyeshuri baba barimo cyangwa ugwaruka muri rusange munagaragaza umuhate ijwi ry'amerika hanini rihugwaruka kugira ngo rushobore gutera imbere kuko aribo kazoza k'ejo ku burundi ndetse na afurika n'isi turabashimiye cyane murakoze turagushimira nawe mushyantahe rock bideri ku kuntu mudahengeshanya gushikiriza ibibazo cyane cyane bihanze ugaruka muvugira rw'abarundi b'impunzi bari muri kampiyamama biga muri ishuri kaminuza mu rwanda mwakoze cyane
murakoze cyane frederic nkundikije kuba mwadutumiye kugira ngo tugire icyo dushikirije na cyane cyane kuri iki kibazo cy'aba banyeshuri bahanzwe n'iki kibazo cyo guhagarikirwa buruse detide hama tugira ko tunabashimira cyane ko mwaduhaye aka karyo kugira ngo tunagira icyo tubivuze ko nk'ishyirahamwe ry'ubugwaruka hegeso izere tunabasaba ko mwozoza mudutumira no mu bindi turengana tuzakora bitaba murakoze turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi mugire amahoro umugoroba mwiza mwese
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi bakarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana igize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera